iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana uwa gatandatu muhire muri kumwe na thomas kamirindi gahunda ni amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru turayaharira inama mpuzamahanga y'abashoramari yaberaga i bujumbura mu burundi yaraye irangije imirimo yayo ijwi ry'amerika yabateguriye inkuru ku myanzuro yayo yifashishije inshuti zayo mu burundi murayigezwaho na tiyerive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda umunsi ugira kabiri w'inama yari irahuza abagwizatunga abanyamitahe n'abafasha mu iterambere ry'uburundi baje hamwe ku isi yose waranzwe n'ibiyago ku bisata by'uburimyi amagara y'abantu n'ubutare muri ibyo bisata byose ikibazo kigaruka ni ukubura abahinga babinonosoye n'ibyankenerwa mu gisata c'amagara y'abantu umushikiranganji ridwine baradahana imbere y'abo bagwizatunga n'abanyamitahe yagize ati ikibazo kinini dufise ni ukutagira abaganga babinonosoye kandi babishoboye hamwe n'ibyankenerwa bibereye mu bijanye n'amagara y'abantu mu bijanye no gushikira ubuvuzi bubereye kuri bose biracari ikibazo kuko nitugira babinonosoye mu gisata cigisha ubuvuzi igisata gihambaye kandi ingirakamaro co kimwe no mu bijanye no kubaga no kuvura indwara ya kanseri mu bisata bisaba ubuhinga buhanitse abanyagihugu bategerezwa kuja kwivuza hanze rero n'ikibazo abagwizatunga n'abandi boshobora gufashamwo mu kuzana imitahe dr jean pascal abayo ni umwe mu bagwizatunga bakiri bato yitabye iyi nama niwe yashinze ibitaro tanganyika care hospital bifatwa nk'ibiteye imbere muri ino minsi mu gisagara ca bujumbura kandi bihurumbirwa cane ibice mirongo ine ku ijana vy'aba abahivuza ubu n'abava hanze y'uburundi arashima ko mu myaka irenga ibiri amaze abona intambwe nziza ku mugambi ariko intambamyi zo ntizibuze
turabuze ubuvuzi mu vyerekeye ubuhinga bwa nikereyeri ubuvuzi mu byo kubaga umutima n'ibindi bihanitse ku ndwara z'umutima ndabasabye mwese bagwizatunga n'abanyamitahe hamwe namwe mufata ingingo turafise ugushaka kandi turi ku kivi kandi birihutirwa kuko birababaje kubona umuntu atakaza ubuzima kubera kubura ubuhinga bwo kumugarukira birateye agahinda
mu kiyago cy'iby'amagara y'abantu harimo dr jacques amana yarabaye umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida ubu akaba akora muri ubwo bushikiranganji nyene mu gisata kiraba ibyo kuvura abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu
ibiciro hamwe n'ibikorwa byo kwa muganga ni ibikorwa n'umuganga ntaho bihuriye dutegerezwa kubishyira ku gihe kugira ngo abafatanyabikorwa bifuza kuza mu burundi ntibazoze baronka aho bafatira mu kwanka kuzana imitahe ngo bavuge ko ataco buhakura turafise abaganga babinonosoye ariko baheze mu mahanga abo bikorera utwabo ko tuzi mu gutanga akazi baraba ubushobozi bw'umuntu bakanatanga imishahara myiza mwibaza ko batoca bataha igikenewe ni ukubikora neza ikibazo kikahava
inyuma y'inama umukunzi w'ijwi ry'amerika yavuganye na bamwe mu bagwizatunga n'abanyamitahe bitabye iyo nama bavuye mu makungu kuco bahakuye uyu ni joel biri ni cegera c'umukuru w'ishirahamwe n'amahinguriro yo mu gihugu ca kongo yari kandi n'umukandida mu matora aherutse muri ico gihugu agira ati Une chance incroyable d'avoir déjà défini ou clairement déblayé.
Kari akaryo keza cyane ko kwiyumvira byimbitse ibintu byose bitanga akaryo keza ko kumenya aho umuntu yashora imitahe. Rero kari akaryo keza cyane umubonano mwiza rwose kandi ndizera ntakekeranya ko nshitse Kinshasa nzoronka akaryo ko kongereza ubufatanye mu by'ubutunzi no gukomeza ibikorwa by'ubudandaji n'u Burundi.
Ces rapports commerciaux.
Urengwa arongoye ihuriro n'ubucuruzi muri Afurika Abdelmanayimu Fawzi wo muri Maroc ku kuntu yakiriye ibyo yashikirijwe n'igihugu cy'u Burundi ku bijanye n'ico umunyamitahe yokunguka uku niko yavyakiriye On n'aura pas de mal à mobiliser les partenaires au Maroc.
nta mpungenge na nkeya twogira mu guhimiriza abanyamitahe n'ababwizatunga bo muri maroc cyangwa ahandi cyo kimwe n'abagize urunani mpuzamakungu rw'ababwizatunga n'abanyamitahe bose tuzobashyikira kugira ngo benshi bakorera mu gisata cy'ubutunzi babimenya bamenye umugambi kuwifuza kuzana imitahe mu Burundi. Iyi nama siyo iheza ahubwo ni intango y'igikorwa cyo kumenyekanisha iyi mbona kazoza y'ibihumbi bibiri na mirongo ine kugera ibihumbi bibiri na mirongo itandatu.
Pour lui donner le maximum de chance.
amafaranga arenga miliyaridi zibiri z'amadolari y'amerika imiliyoni cumi na zitanu z'amafaranga y'amanyaburaya hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye biri mu bisata by'ubuzima bw'igihugu nibyo byemewe n'abanyamitahe ko bigiye gukorwa vuba iyo nama yari yitabwe n'ibihugu ijana na mirongo irindwi n'umunani evariste ndayishimiye asozera inama yabwiye abari bayitabye bose ko intanga ibonetse hagiye gushigwa imbere ibikorwa amasezerano hagati y'abagwizatunga ubwabo canke abagwiza atunga na leta hamwe n'imiryango ifasha mu iterambere yasinywe kugira ngo bafashe mu migambi y'abanyagihugu bato bato ndetse n'ibijanye n'isuku n'ibindi kiyerive ndayishimiye urakoze tukivuga kuri iyi nama mpuzamahanga y'abashoramari mu burundi professeur leonce ndikumana wigisha muri kaminuza ya massachusetts muri leta zunze ubumwe za amerika nawe yarayirimo mugenzi wacu frederic nkundikije yamubajije icyo yayikuyemo icya mbere jewe nakuye muri iyi nama icya mbere novuga ni ingene yari yateguwe neza ikagenda neza yarimo abantu benshi cyane bavuga yuko haje abantu barenga amajana ane bava hanze hanyuma ugaca umenya ingene inama irimo abantu nk'ayo ishobora kugorana ariko byagenze neza cyane nta ngorane zahabaye kandi abashyitsi bagiye babishima rwose banabivuze mu majambo yo gusezera yuko bashimira umukuru w'igihugu na ekipe yiwe yuko babiteguye neza hanyuma ikindi no vuga kuri jewe icyo nayumva ko ni uko cyari ikiganiro hagati ya leta y'uburundi burundi ni ukuvuga harimo leta y'uburundi hakaba na sekiteri prive y'uburundi n'abaparteneri muri leta je icyo mbona ni uko bashoboye gusigura imigambi ya leta itomoye neza strategy de development ya leta n'ama objectif yumvikana neza hanyuma barerekana cyane cyane yuko hariho amasekiteri menshi abantu bashobora kuzanamo imitahe kandi bakagiramo inyungu nyinshi na leta ikagira inyungu n'abenegihugu bakagira icyo bunguka kuba nabo bari bavuye hanze icyo nabonye mbere ni uko baje bafite ikikaci uravye baje ari benshi mwihweje ukuntu ibihugu bitera imbere aho uh, novuga nko mu bihugu ivyo ari vyo vyose haba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere canke ibitera imbere ibintu nyamukuru bitegerezwa guhinduka canke bigahindurwa mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi vyoba nk'ibihe ivyo birakomeye kuko kugira ngo igihugu gitere imbere anjenerali uretse kandi kugira ngo kizane imitahe ivuye hanze birasaba yuko abavuye hanze babona yuko aho bakorera bahumva humvikana amategeko yumvikana amategeko akurikizwa neza kandi bakamenya yuko omnivo macroeconomic ibi igihugu gifise inzira itumbereye nico gituma nko usanga bashaka kubaza ingene amareforme ariko araba mu bintu vya politiki monetaire politiki fiscale kugira ngo bakumva ingene leta itunganya ikiga cayo ivyo rero leta abo muri leta bashoboye kubivuga ingene leta iriko irakora nka bijya umukuru w'igihugu yaheruka gushiraho vyo kugira bije programme kugira ngo amahera ya leta biboneke neza icyo ariko arakora baravuga n'ingene amareforme ariko baragira kugira ngo baduze imisoro ariyo tax muri muri ya leta hanyuma ukabatera kumva amareforme ariko araba mu masekiteri icyo bavuze benshi cabaryoheye n'ibintu bya digitalization kusemplifiya amaregirasiyo ni ukuvuga ibintu uzanye umutahe ateza kugira kugira ngo atangure entreprise yiwe ikindi numvise gihambaye kandi baza cyo kizohindura kizohindura ekonomi y'uburundi kabisa n'amaproje ariko araba nko muri sekiteri za energy urabona uriko ugomba guteza imbere igihugu ntabwo uteza igihugu udafise pisite kuko ugize duhinguke ibintu twiga tubivanemo ibintu by'agaciro kugira amayine akoresha electricity rero numvise imigambi ikomeye rwose kugira ngo electricity izokwire hose na ruguru mu mitumba mwihweje rero amajambo yashikirijwe n'abanyamitahe abatumiwe bose eka n'abantu bose bafite ubuhinga mu vyerekeye ubutunzi mubona abo bantu barajijutse bazoshobora gukoresha imitahe yabo mu rundi rego rego kabisa jewe nta kubesha kubera kuri porogaramu baheza imbere y'uko umukuru w'igihugu aprotirano iyo iyo mishyikirano hariho umwanya w'uko basaba abari baje kuvuga icyo babona bagiye kuzokora mu burundi je nari nagize amafikiri ngira nti mbega none baraza kuza kabisa babivuge natangaye kubona ingene baje ari benshi amantreprise manini nkayo nakubwira yo muri energie zo kubaka amabaraje ibintu bya solere hariya mu mitumba haraza n'amantreprise matoyi matoyi nukuvuga nk'amantreprise azana imitahe miliyoni cumi n'itanu cumi n'itanu yose makeyi mugabo twebwe ibintu bya bizinesi izo tuzita petite moyenne entreprise hakaba n'icanshimishije cyane hariho n'ama-entreprise atwarwa n'abarundi bari muri diaspora bari kandi bari bazokora mu masekiteri menshi hariho abazokora muri muri energy hariho abazokora muri muri sanitation nukuvuga ko gukura imicafu bakaba nose bakuyikubura mugabo bagaca bahinguramwo ifumbire je nibaza yuko byanshimishije cyane nabonye yuko abari baje bazaniye n'igishika kandi bavyerekanye kubera bace bagira angazima ziboneka kandi ziri pratike mu bari basanzwe bakorera ngaho amaorganisation internationale za banke mondiale fond monetaire bade badea bobo babivuze nyine yuko bari mu burundi kuhaguma bazoguma bakorana n'uburundi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana repubulika ya demokarasi ya kongo yareze u rwanda mu rukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu uru rukiko rufite icyicaro arusha muri tanzania fidel nyongabo icegera c'umushikiranganje ajejwe ubutungane n'ibibazo bijanye n'amategeko muri kongo samuel mbemba yavuze ko yari ingingo ihambaye cyane inyuma y'ivyo yavuze ko ari ugusahura gufata abana n'abakenyezi ku nguvu no kugandagura abantu mu gihugu ciwe iyo ngingo ifashwe amezi ane inyuma y'uko repubulika ya demokarasi ya kongo yagirije u rwanda ko rwarenze ku bwigenge n'imbibe zayo rwakoze ubwicanyi bukabije ku basivile kandi rwarenze ku mategeko mpuzamakungu mu buseruko bw'igihugu repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriza u rwanda ko rushigikiye umugwi m23 ivuga ko wakoze ubwicanyi bukabije ku basivile mu ntara ya kivu yo mu buraruko muri ico gihe ibiro vya perezida wa angola vyatangaje ko bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu vya kongo n'u rwanda bahura ku itariki cumi na zitanu y'uku kwezi mu nama izobera ku mugwa mukuru wa angola rwanda urakoze fidel niyongabo abayobozi b'intara za kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'iz'uburundi zihana imbibi basuzumiye hamwe uko amateme ari ku mugezi wa rusiji amaze imyaka itanu afunze yafungurwa inkuru irambuye vedaste ngabo iyi nama yabereye mu mujyi wa uvira uri mu birometero bigera kuri mirongo ibiri na birindwi uvuye mu mugwa mukuru w'ubucuruzi w'uburundi bujumbura abayobozi bayitabiriye barimo ab'intara za Kivu y'epfo ku ruhande rwa Kongo n'abayobozi b'intara za Kibitoke, Bujumbura, Rirare na Rumonge ku ruhande rw'u Burundi. Mbere y'iyi nama babanje gusura ahari kubakwa ibiraro biri kuri Kiliba, Luvungi, Sange biri muri teritwari ya Uvira ndetse na Rugombo ku ruhande rw'intara ya Kibitoke. Guverineri w'intara ya Kivu y'epfo Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki yavuze yuko baje bahuye mu rwego rwo kureba uko wafungurwa imipaka iri ku byambu by'umugezi wa Rusizi bihuza ibihugu byombi imaze imyaka igera kuri itanu ifunzwe kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda. Uyu muyobozi avuga yuko bigiye hamwe uburyo hakwihutirwa gufungura ku ikubitiro ibiraro biri ku mugezi wa Rusizi ku byambu bya Rubenga muri Ruvungi na Nyamwoma muri Sangi.
Tulikuya hapa na baautorite bakubwa c'est-à-dire les autorités burundaises twaje ahangaha n'abayobozi bakuru b'u Burundi natwe abayobozi b'intara ya Kivu y'epfo kuko perezida felix tshisekedi cy'ilombo yadutegetse gufungura ibiraro kugira ngo abaturage bacu bo muri teritwari ya uvira bakiliba sange luvunge n'abandi ndetse n'abo burundi boroherezwe kwambuka mu burundi n'abarundi nabo baze muri kongo mu bucuruzi kugira ngo ibyo bigerweho ni ngombwa ko ibiraro biri hejuru ya rusizi byuzura vuba guverineri jean jacques purusi avuga ko mbere y'uko bimwe muri ibyo biraro byuzura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu basabye inzobere z'ibihugu byombi kureba uburyo abaturage n'imodokari zidafite uburemere bwinshi zanyura ku biraro byari bisanzwe ndetse ahatari ibiraro hagashyirwa amato yafasha abaturage kwambuka mu mujyi wa uvira abitabiriye inama bavuga y'uko batazi umunsi nyirizina wemejwe wo gufungura ibyo byambu ndetse n'ibiraro ku mugaragaro niyo kindi gerard umuyobozi wungirije muri minisiteri y'ubucuruzi wari uyoboye intumwa z'uburundi yagaragaje ko bishimiye ko mu gihe cya vuba abaturage bo ku mpande zombi bazaba basurana bakanacuruzanya twishimye vuba abaturage b'abarundi n'abakongomani bazagenderanirana ndetse bakorane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ibikorwa byari byarafunzwe kubera covid cumi n'icyenda bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya rusizi no mu ntara ya kibitoki bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi banyuze ku ruzi rwa rusizi bavuga ko ifungwa ry'ibyambu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda byabateje igihombo nko kuva ngaha mu rugombo ujya bucuruzi rusizi ukaja mu ruvunge twariha amahera make cyane twariha nk'amahera atarenga ibihumbi cumi na bitanu tugiye kubwegera ntibyashika n'ibihumbi mirongo ibiri ariko kugira dushike mu ruvunge uciye ku mupaka wa gatumba ugenda ufise nk'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amarundi kugenda no kugaruka ariko uciye ngaho ugiye mu ruvunge ntibirenga ibihumbi mirongo mirongo ibiri amina hakizimana atuye muri komine rugombo ihana urubibi na santere ya ruvunge ku ruhande rwa kongo akora ubucuruzi ndetse afite umuryango muri teritwari ya Uvira turabura abantu nta muntu agendayo kubera hugaye umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi abakongomani bakazana natwe tukajana hariya mugabo urumva nta kuntu umuntu yojanayo ibyashara kuva ibyo byambu n'ibiraro byafungwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda abaturage bo mu kibaya cya rusizi bifuza kujya mu burundi bavuye kamanyula banyuze ku mupaka wa kavimvira bakora urugendo rw'ibirometero birenga mirongo irindwi na bine mu gihe bari basanzwe bagenda urugendo rw'ibirometero bigera kuri birindwi banyuze mu ntara ya kibitoki vedase ngabo ijwi rya amerika uvira mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u burundi irahamagarira abanyemari babyifuza kujya gushorerayo amafaranga yabitangarije mu nama mpuzamahanga y'abashoramari na bamwe mu bafasha uburundi iteraniye i bujumbura ni nkuru ijwi ry'amerika y'abategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry ndayishimiye iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'abagwizatunga bigenga abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iya oni iya buraya iy'abarabu amerika n'ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye mu butumwa bwiwe ku bitabye inama yavuze ko uburundi bufite byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi
abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'uburundi rugize umurwi urenga ibice mirongo itandatu by'abanyagihugu ntimukwiye kuraba urundi nk'agahugu gato mwihweje uko bungana kuko urundi buri mu masanganzira y'ibihugu byo mu karere ibyo nabyo bigatuma urundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora ibidandazwa mu mahanga
ibishigikirwa n'umushingamateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga mu Burundi nk'uko yabishikirije abagwizatunga n'abanyamitahe muri iyo nama avuga ko igisata c'abigenga mu Burundi gifise amahirwe kandi hari n'abakozi bazimbutse hakiyongera ko ku Burundi bufise amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimwo abantu barenga umuriyaridi n'inusu w'abasumyi mu burimyi ko ushobora kurima amezi icenda ku icumi n'abiri icyo afata nk'amahirwe ku bifuza kugwiza umwimbu aca batera akamo agira ati
uburundi ni igihugu aho icyo ari cyo cyose gishobora gukogwa mu bijyanye n'ubutunzi ni igihugu gisa n'ikigaragara mu bijyanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice bine vy'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza ariko ndabibabwiye ntabahenda uburundi bwarageze kure mugabo dutegerezwa kwivyukiranya rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'uburundi
Mohamed Metkar ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu ca Maroc kijejwe byo gufashanya n'amakungu ni umwe mu bashikirije amajambo yaserukiye abafatanyabikorwa ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi
imbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka igihugu cya Maroc ciyemeza kubandanya gushigikira abarundi abanyeshuri b'abarundi bahabwa burse zo kwiga mu makaminuza uyu munsi bangana n'amajana atatu na mirongo ine na babiri ikimenyetso gikomeye ku gufashanya hagati y'ibihugu bibiri uburundi na Maroc abanyeshuri ijana na mirongo icyenda n'icyenda bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi by'ingirakamaro mu ishyirwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'uburundi bwifashe bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine uteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu Oluseguno Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu ca Nigeria yitabye iyo nama avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro umutekano no kwishira ukizana ivyifuzwa n'u Burundi kubishika ko nuko hoshigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitari n'abagwizatunga uko abantu bakigwa mu gihugu abazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi akabona ko ivyo bifatiweho bigatora inyishu bizogira ingaruka nziza ku mbona kazoza uburundi bwihaye imigambi iri imbere mu by'umushikiranganji w'ikigega n'ubutunzi wodase niyo nzima yabwiye abari mu nama ni ukubaka amabarabara y'indarayi bihuza uburundi tanzania na kongo ay'igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi urakoze thierry jean ndayishimiye mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda ubushinjacyaha buremeza ko umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi madamu victoire ingabire umuhoza ari inyuma y'umugambi wo guhirika ubutegetsi bwabivugiye mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka rye dalfa umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda kigali eric bagira ubusa yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikirana iburanisha nk'abandi nta marangamutima adasanzwe umunyapolitiki madamu victoire ingabire umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u rwanda paul kagame ni mu rubanza rwiswe urwa silivensi sibomana na bagenzi be ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri sibomana na ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega sibomana n'itsinda ryose bwibutsa ko korewe ari isubiracyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka itandatu ku byaha bisa n'ibyo ari kuburana bwasobanuriye urukiko rukuru ko abo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka darufa umurinzi bwo mu magambo yabwo bwita agatsiko k'abagizi ba nabi kuko ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba darufa umurinzi bifashishije umunyamakuru teonese nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho bwasobanuye ko mu kwezi kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri na rimwe abaregwa barangajwe imbere na Sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza busobanura ko Sibomana ari umuhuzabikorwa wa Darufa umurinzi ku rwego rw'igihugu buvuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki Ngabire Victoire ari wari ubiri inyuma bwabwiye urukiko ko yahuje abayoboke be n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya Serdija Popovic yise Blueprint for Revolution ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda gusa bukemeza ko umunyapolitiki Ngabire atari mu kirego ijwi ry'Amerika yashatse kumva icyo ushinjwa bivugaho ariko ntibyadukundiye mu iburanisha ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize ariko ingabire yari yabwiye ijwi rya amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro yari yabidutangarije muri aya magambo ibyo bintu ntabwo ari byo ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa yo gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye na biriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri ntawigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro unity club perezida w'u rwanda paul kagame nta muntu yavuze mu izina ariko mu magambo ye hari abahise bakeka ko avuga kuri ingabire n'abo twavanye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira ubuhendahenda mbere yuko hakongera umuntu akaba muzima cyangwa nabi n'aba gukorana nabo ni iki yarangiza bagasubira murabazi murabazi birwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza uzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga abaregwa bari barihimbye amazina nka sandra na ana kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano buvuga ko ababahuguraga bavuga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo bushinja sibomana ko yabwiraga bagenzi be ko muba bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa kigali ubutegetsi bufata nk'umwanda abahinzi abo leta yita abajenosideri abarimu n'abanyeshuri abanyeshuri babayeho nabi n'abandi muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside abasirikare abaturutse mu bihugu bya uganda burundi tanzania na congo kuko bari mu ruhande rwa leta bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro ubushinjacyaha bwavuze kuri sibomana gusa mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru teonese nsengimana niburangiza kubahatura bose uko ari icumi buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura ehagira urusa ijwi ry'amerika i kigali mu bufaransa perezida emmanuel macron yatangiye kubonana n'abakuru b'amashyaka amwe ashaka uwo yagira minisitiri w'intebe nyuma y'iyegura ry'uwariho michel barnier wavanyweho icyizere n'inteko nshingamategeko mu ijambo yagejeje ku baturage mu ijoro ryo kuri uyu wa kane emmanuel macron yatangaje ko atazegura ku mirimo ye kandi avuga ko nta ruhare afite mu bibazo igihugu cye kirimo navuganye na emmanuel nkunzu umwami umwanditsi akaba n'umusheshenguzi muri politiki n'ubukungu ari parishe mu bufaransa mbanza kumubaza uko ijambo rya perezida ryakiriwe iri jambo rye ryakiriwe nabivuga nabi kubera ko abasesenguzi mu bya politiki basanze ko mu by'ukuri yashaka gukora icyo kiganiro kuri televiziyo kugira ngo ahubwo ashyire imbere abantu batumvise neza impamvu yasheshe inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa gatandatu noneho we akasa n'uyobya uburari avuga ati igihugu cyacu kimeze neza kirakomeye ati n'ikimenyimenyi tugiye gutaha katedrali notre dame i paris bazayitaha ejo no ku cyumweru ati kandi twakoze neza imikino olympique mu kwezi kwa munani n'ukwa karindwi byo rero wumva ko yasaga n'uhunga ikibazo cy'ibibazo abanyagihugu bafite agashaka kubishyira mu byo we abona ko byagenze neza kandi abantu bazi azi neza ko babaho nabi ari cyo cyatumye n'inteko ishinga amategeko isesa numero Emmanuel Nkuzumwami umushakashatsi mu by'ubukungu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umutoni ibwami ntasiga itongo umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato cyane mugiye gukurikira ikiganiro cy'umuziki maze rero mugire wikendi nziza murakarama
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzanya